una good evening my country people. i hope say una dey enjoy dis weather i good to una wey we single i understand how una dey feel the weather too cold i understand but wetin we fit do make god provide for us na the koko we don carry our matter come we don carry our tori come again from campus veda of federal university of agriculture Okuta, inside the land of alabata na still una favourite girl dey yarn adebayo zainab na black skin girl make we sharparly take am as we dey always take am but before we go chook hand inside the matter make we first give una three gbosa as we dey always give una really appreciate una we dey always lis ten to our podcast we appreciate una wella ah. gbosa men gbosa men gbosa men yoyoyo una go don understand that na when dey lis ten to our tori thank you very much make we first take the small matter before we go chook hand inside the food tori first tori wey dey my table this evening talk on aṣiwaju matter bat from bola ahmed tinubu wetin dem talk we go soon hear the next story wey dey my table this evening talk say na on top asiwaju matter we still dey and other running mates wey wan contest for 20, 2023 election wetin dey happen wetin dey talk on top their matter we go soon talk am the next story wey dey my table this evening talk say osun state election go better pass ekiti state who talk am we go soon know the next story wey dey my table this evening wey be the last story wey we go dey look at this night the medical doctor talk something on top say make person dey snow hey wala all these medical practitioners no dey go dey go just dey make person laugh wetin dem talk you go soon sabi make una dey with me my people before you go chook hand fully inside the matter. okay now my people make we take am as we dey always take am as we dey always do am the first story wey i talk that time talk say opposition party dey raise issue over tinubu claim in inec form dem talk say some irregularity dey for im educational qualification dem talk say dem no see im primary school certificate in secondary school say something dey fishy say you no suppose qualify to be a candidate for a party say you no suppose be the flag bearer for apc say you no want am all this na political strategy they sha dey look for way to bring their sef down sooner or later now they go soon bring atiku own even peter obi wey be the youth chair sef they go soon talk him matter very soon make we dey look the next story wey we talk that time my people talk say advocacy group talk say tinubu peter obi atiku okay atiku don choose im running mate tinubu peter obi and others wey does wey wey just choose running mate wey dem talk say dem go substitute running mate dem talk say dem no go fit substitute am o so wetin dem don choose dem don choose am be dat make dem no allow dem change anything again na wow the next story wey dey my table this evening talk say inec yarn say osun state election go better pass ekiti own ṣé eh, nigeria election fit change me. no be wetin dem don dey do the season dem dey do make god dey save us make god sha intervene for our matter because na all those people wey dey there na but there but people wey spoil am go go go make am better again na the koko be that the last way we go dey look at this evening talk say medical practitioner say <laughs> if man dey snore say e fit trigger make the man dey impotent say make dem no dey overlook make dem no dey ignore snoring <laughs> ah you see say i dey laugh as i dey as i dey read the tori no be me talk am o oh. na all these medical practitioners dem talk am <laughs> see na only as i na god still be na dem sabi wetin dem see sha sabi wetin dem see so dey say if if your man dey snore abi be dey snore make you dey snore small small make you try to dey reduce <laughs> am but we get women also some female sef dey snore so wetin go happen to those people dey no talk down na only men no dey talk on top asthma matter we never hear anything o. Oh. No as who dem talk say dem no go give him federal government talk say dem e, no go adopt tax very easily like that no be very dem no even wan adopt am sef na the ippi dem say talk say the ippi dey review many ghost workers so as to that dem go still hold am hold on to ippis we sha know say one day one day we go return back to school na the koko be that na here we go stop for today my country people till next week sunday we go meet again make una no forget to dey follow us on our social media handle our facebook and with our funab our twitter page and our instagram page and if you get our whatsapp status also you know say the whatsapp status dey always dey interesting with, with very very important content and hot content as well as japan so i still remain your favourite girl your zainab Now me una go dey here now, now me una go dey lis ten to na i go dey meet See next week we go meet again make una take care of una